iyi mwumva ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye umunyarwanda wahoze mu ngabo z'u rwanda yatawe muri yombi n'abashinzwe umutekano muri uganda robert kabera yafashwe umunsi w'ejo ku itariki cumi n'esheshatu mu masaha ya saa tatu y'i kampala yafashwe n'inzego z'umutekano za polisi ya uganda ibirego aregwa byari bitarajya ahagaragara mu byo yaba ashinjwa ariko e, icyo tuzi cyo ni uko hari ibyo leta y'u rwanda yabimurega emmanuel munyaneza uhagarariye impunzi z'abanyarwanda ziba i kampala mu burundi amashyirahamwe yigenga aharanira uburenganzira bwa muntu aravuga ko impunzi zahungiye muri uganda no muri tanzania zihohoterwa cyane cyane mu gihugu cya tanzania hariyo impunzi nyinshi z'abarundi zihohoterwa bamwe bakabatahukana ku nguvu abandi bakicwa abandi bakanyuruzwa ahmel niyongere umuyobozi wa akati burundi leta ya zimbabwe iravuga ko itigeze ihisha amakuru aribana na majoro prote mpiranya washakishwaga n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u rwanda ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwa na mugenzi wacu aluyizi bigirimana aluyizi wiriweho miniwe neza venisite tuyahere ku mugabane wa afurika perezida umaru sisoko embaro wa guinea bisawu ejo ku munsi wa mbere yarasheshe inama nshingamateka na nkenguzamateka yavuze kandi ko amatora mashasha y'abashingamateka azotunganywa imbere y'uko umwaka urangira kugira impari za politike zimaze igihe zizingamitse ico gihugu zironke umuti itegeko rya perezida ryasohowe ryavuze ko ayandi matora y'abashingamateka azoba ku itariki ya cumi n'umunani ukwezi kw'icumi na kabiri uyu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri ukutumvikana hagati ya perezida embalo w'imyaka mirongo ine n'icyenda hamwe n'abashingamateka gufise amamuko kutavuga rumwe n'ubutegetsi domingos simeose pereira uyu yatsinzwe na embalo mu matora atumvikanywe ko yabaye muri bibiri na cumi n'icyenda hamwe n'impari ku budahangagwa ahabwa no kuba ari umushingamateka sentare ifashwe mu mugongo na oni yashinzwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kugira icire imanza abakekwa ibyaha byo mu ntambara muri repubulika ya santara afurika yaratanguye kuburanisha aba mbere ejo ku munsi wa mbere nyene batatu ba mbere bagiye kuburanishwa nayo ni isa salete adum usumane yauba hamwe na tahir mahamad bo mu muhari w'abitwaje ibigwanisho witwa trua r bagirizwa kuba barishe abanyagihugu mirongo ine na batandatu mu buraruko bushira uburengero bw'ico gihugu mu mihana y'ahitwa kunjiri hamwe na lemuna ni ku itariki ya mirongo ibiri n'imwe y'ukwa gatanu bibiri na cumi n'icyenda muri afurika kandi etiyopiya yarirukanye umumenyeshamakuru akorera kimenyeshamakuru cyandika the economist cyo mu bwongereza ku itariki ya cumi na gatatu z'uku kwezi leta ya etiyopiya yarakuye ko tom gardner uburenganzira bwo gukurikirana amakuru muri etiyopiya acahabwa amasaha mirongo ine n'umunani yo kuzoba yaravuye muri icyo gihugu mu kwezi kwa gatanu bibiri na mirongo ibiri na rimwe abategetsi ba etiyopiya barirukanye kandi umumenyeshamakuru simon marks akorera ikimenyeshamakuru the times cyo mu bwongereza nyene
washington ijwi rya amerika hanze y'umugabane wa afurika ni ku ntambara iriko irabera muri ikirere abasirikare barenga amajana abiri na mirongo itandatu ba ikirere barakuwe mu kibanza ca azovstar mu gisagara ca mariupol ejo ku munsi wa mbere icegera c'umushikiranganji wo kwivuna abansi muri ikirere ana maria yavuze ko mirongo itanu na batatu muri abo barwanyi bakomeretse bikomeye kandi baciye batwagwa ku bitaro bya novozovk mu buseruko bwa mariupol kuvurirwayo abandi bagwanyi amajana abiri na cumi n'umwe baciye batwagwa mu gisagara ca olenivka hagenzurwa kandi n'abiyonkoye kuri ukraine bashigikiwe n'uburusiya uwo mutegetsi yavuze ko kubarekura byaciye mu guhanahana imbohe zo mu ntambara hagati y'uburusiya na ukraine amakuru avugwa ku mugabane wa amerika abategetsi ba leta z'ubumwe za amerika bazofata urugendo muri mexique muri iyi ndwi kuganira n'abategetsi b'ico gihugu ni nyuma y'aho perezida andres manuel lopez obrador wa mexique agabishije ko atazitabira inama izohuza ibihugu byo ku mugabane wa amerika kiretse ibihugu byose byo muri ako karere biyitumiwemo perezida lopez obrador yatangaje mu ndwi iheze ko mu gihe leta ya perezida joe biden yokumira cuba nicaragua na venezuela muri iyo nama itekanijwe mu kwezi kwa gatandatu i los angeles muri amerika we atazoyitabira ahubwo azoserukirwa n'intumwa perezida wa bolivia nawe luis arke yavuze ko atazoyitabira kiretse ibihugu byose byemerewe kuzoyibamwo shiri nayo yavuze ko yifuza ko iyo nama ihuza bose uko bishoboka leta z'ubumwe za amerika yaraneguye inyifato y'abategetsi ba cuba inyuma y'ihagarikwa ry'abantu amajana bitabiriye imyiyerekano yiyamiriza leta mu kwezi kw'indwi umwaka uheze leta ya biden yaranse kwemera kandi perezida wa venezuela nicolas maduro hamwe n'uwa nicaragua daniel ortega amerika ivuga ko amatora yabashyize ku butegetsi yabayemwo amanyanga
urakoze aloyize bigirimana mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wayi eshatu akadomo radiyo yacu vuwa akadomo koma nawe ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vuwa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
umunyarwanda wahoze mu ngabo z'u rwanda yatawe muri yombi n'abashinzwe umutekano muri uganda robert kabera wari ufite ipeti rya sergent major yari impunzi yemewe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi uhagarariye impunzi z'abanyarwanda ziba i kampala emmanuel munyaneza aravuga ko robert kabera yagendaga yigengesera kandi ko u rwanda rwamushakishaga navuganye nawe mbere y'uko nza muri studio atangira ambwira uko yafashwe robert kabera yafashwe umunsi w'ejo ku itariki cumi n'esheshatu mu masaha ya saa tatu y'i kampala yafashwe n'inzego z'umutekano za polisi ya uganda bamufatiye iki guhera ejo kugera uyu munsi ibirego aregwa byari bitarajya ahagaragara mu byo yaba ashinjwa ariko icyo tuzi cyo ni uko hari ibyo leta y'u rwanda yabimurega ibyo aregwa ntabwo ari ibyo akoreye ubugande niyo makuru dufite leta y'u rwanda se imurega iki mu byo twagiye twumva mu binyamakuru bavuga ko yari umusirikare kandi akaba yaraje ngo ashakwa n'inzego z'ubutabera z'u rwanda ibindi bikurikiye biri muri fayiro ye ngo bizwi n'abo mu rwanda ariko se hari ibimenyetso mwebwe nk'abanyarwanda muba muri uganda nkawe nk'uhagarariye impunzi hari ibimenyetso wabonaga bigaragaza ko robert kabera ashobora kuba ashakishwa ntabwo byagaragaraga ariko nkurikije uko muzi kimwe n'izindi mpunzi muri rusange wabonaga afite ubwoba ari umuntu ugenda wigengesereye udakunda kuboneka ahantu henshi nibwo yarakimara kubona ibyangombwa vuba aha by'ubuhunzi byuzuye yari amaze imyaka ingahe muri uganda yaje mu bihumbi bibiri na makumyabiri yari afite irihe garade mu ngabo za rdf yari serija majoro dukurikije uko avuga muri sitetimenti ye mu kinyarwanda baravuga ngo ibijya gushya birashyuha muri iyi minsi nta kintu na kimwe mwigeze mubona ku muntu cyane cyane wigengeseraga nkawe nk'uko ubivuga eh, cyashoboraga kugaragaza ko eh, ashobora kuba ashakishwa ntabwo umuntu bamufata Eh, bitunguranye kuri za social media kuri za social media ziva zandikirwa mu rwanda hagiye hagaragaraho izina rye bavuga ko robert ari mu bugande kandi akwiye kujyanwa mu rwanda ariko ntabwo twari tuzi ko eh, bizageraho iyi leta yamufata ku bwumvikane bw'impande z'ibihugu byombi hari ibimenyetso se mwaba mufite bibereka yuko yafashwe ku bwumvikane bw'ibyo bihugu byombi ibimenyetso birahari kuko mvugana nawe isaha ya saa tatu yarampamagaye arambwira ati muntabarize bagose aho ntuye inzu bayigose hari ndahabona imodoka enye za polisi amapikipiki atatu ya polisi ariho abapi- abapolisi ati hari turupe y'abapolisi irenga nka mirongo itanu muntabarize ati ndapfuye afite ubwoba bwinshi mu kandi kanya arongera arambwira ati ndabona umusirikare wa sema ukorana na na ofise y'impunzi hano ahageze ni umugabo w'amajoro bamwita john ubwo byanyeretse ko already koko afashwe kandi na leta yabimenye kuko urwego rushinzwe impunzi rwari rwahageze hamwe n'iyo polisi yari yaje kumufata byumvikana ko iyo biba- bitarimo leta nta yari kurekurirwa aho ngaho kuko nyuma yaho yarongeye atumenyesha ko bamutwaye kuri Horuti Kampala kuri polisi yaho muri CIDR urumva ko urwo rugendo rwo kumusanga iwe ari polisi ingana icyo yaje kumureba igasaka urugo rwe hakaza n'abashinzwe impunzi ibyo byose hari uburyo izo nzego za- zatumanyeho birangira bamufasha ubu se tuvugana aracyafungiye kuri old kampala police station cyangwa afungiye he oya ntagifungiyeyo amakuru amakuru dufite ni uko ubu yaba ari aho bita kireka abafungirwa kireka n'abantu bameze bate Eh, abafungirwa kireka ni ni nite igenzura ibyaha ngo bikomeye Eh, ubwo nabo bagiye kwicara barebe ibyo aregwa ah, bazashyiraho n'abamuburanisha aho ngaho ubwo ibyaha bye biza- bizashobora kumu- n'aba afite ibyaha byamuhama niba adafite ibyaha ntibizamuhama azaba umwere niko twe dutekereza uburyo bwa poroseja uko bukora hano hari abandi banyarwanda mu gihe cya vuba eh, bigeze bafatirwa aho ngaho i kampala bivuye ku busabe bwa leta y'u rwanda nyuma ya lockdown cyangwa se nyuma y'aho jenerali kayihura atakiyoborera polisi iyi niyo kese ya mbere ibanje
emmanuel bizimana uhagarariye impunzi z'abanyarwanda i kampala ukaba uri n'umwe mu baharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane ijwi ry'amerika uruwa mbere uruwa mbere uri igitego
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi amashyirahamwe yigenga aharanira uburenganzira bwa muntu aravuga ko impunzi zahungiye muri kongo no muri tanzania zihohoterwa iyo raporo yakozwe ku mibereho y'impunzi z'abarundi zahungiye mu bihugu by'akarere ka eyashe ivuga kandi ko ababa mu rwanda no muri uganda babayeho neza pierre claver niyo nkuru ishyirahamwe rukristo ryigenga rirwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu action de chrétien pour abolition de la torture akat burundi rikorera hanze y'igihugu niryo ryafashe ya mbere mu gukora amatohoza ari mu cigwa cerekana ingene impunzi z'abarundi zibayeho mu bihugu bitandukanye zahungiyemwo mu muryango wa afurika y'ubuseruko armen yongere atwara kate burundi yiganiye ijwi ry'amerika ingene izo mpunzi zibayeho mu rwanda muri tanzania muri kongo no mu buganda cyane cyane mu gihugu cya tanzania hariyo impunzi nyinshi z'abarundi zihohoterwa bamwe bakabatahukana ku nguvu abandi bakicwa abandi bakanyuruzwa abarundi bahungiye mu rwanda eh, barafise akarusho eh, hamwe n'azahungiye mu uganda cyane cyane twabonye ikibazo kiri mu mpunzi zahungiye mu gihugu cya tanzania hamwe na kongo hariyo amategeko igihugu cya tanzania gihonyanga kandi ngaha mboneyeho n'akaryo ko kuvuga yuko ishyirahamwe ya kat rigiye gukorana n'andi mashyirahamwe yo mu karere kugira twitwarire igihugu cya tanzania leopold sharangabo icegera cutwara urunani rw'abaharaniye agateka kazina muntu mu makambi y'impunzi cbdh vicar aratanga uburorero bw'amabi akorerwa mu makambi y'impunzi ya nduta na nyarugusu muri tanzania urumva ko hari impunzi ziza ntizakirwe n'abakiriwe bagafatwa nabi harumvise ko bagiye bakabatemagurira ibitoke bakababuza gukora bakababuza ikintu cyose cy'abateza imbere abishwe abanyurujwe duhere nko bibiri na cumi na gatanu bari hafi muri majana abiri abagiye gupfungirwa i burundi nabo bari muri abo banyurujwe abo twashoboye kumenya ni abashika ku munani babatwaye bitemewe n'amategeko ni uko ibi bihugu byozivugira kugira ngo ntizibane zicwa n'inzara z'abarundi zigire umutekano ayo mashyirahamwe yerekana ko u rwanda n'ubuganda ari byo bihugu bigerageza kubahiriza amategeko mpuzamakungu akingira agateka k'impunzi nk'amasezerano yo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu na rimwe y'i geneve mu busuwise ari nayo ishami hcr ryita impunzi rigendera ko patrice nadohoka atwara komite y'impunzi ziba mu bisagara mu rwanda yabwijwe ry'amerika bimwe mu byo bahabwa nk'uturusho badufashe neza kwivuza turafite mituweli oye barashobora kuduha impapuro z'inzira pasiporo z'impunzi murazizi nk'abafise imodokari perimi yabo yari yaheze barashobora kudufasha bakaduha izindi wipimisha z'irya ndwara za kovide wipimisha nk'abanyarwanda ikindi nacyo baraduhaye ikarata y'impunzi karite d'identite idufasha muri byinshi kwivuza ubwa mbere niyo tuwerekana ikindi nacyo kandi nk'ufise udufaranga akajya kuguruza konti muri banki ibyagirije nk'ibyo by'amashami yigenga ku mwaka uheze byari byashizwe ahabona n'umuryango w'ubumwe bwa afurika union africaine ubwo rwego rwamenyesheje ko rutewe umutima uhagaze n'ibikorwa bihohotera uburenganzira bw'impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya tanzania uwo muryango werekanye ko ari ihohoterwa rice kubiri n'amasezerano mpuzamakungu akingira impunzi ijwi ry'amerika ryashatse kumenya ico igihugu ca tanzania kibivuga ko rihamagara sudi mwakibasi umuyobozi ajejwe impunzi mu bushikiranganji bw'intoragati mu gihugu muri ico gihugu yamara ntibyadukundiye ko tumuronka ico bikoze mu mpera z'ukwezi guheze uwo mutegetsi yaragendeye amakamba atandukanye yo muri ico gihugu ubutumwa yatangiye inyarugusu ni nabwo yatangiye induta yagize ati harageze ko mwese mutahuka ku gushaka kwanyu kuko mu gihugu cyanyu hari amahoro n'umutekano nta kibanza mugifise muri tanzania nk'impunzi twifuza ko uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri worangira mwese mwamaze gutahuka twarondeye n'igisata hcr citaho impunzi ku isi tinageri umuhanuzi ajejwe kumenyesha amakuru mu biro vya hcr biri nairobi muri kenya biraba akarere ka afurika y'ubuseruko ibiyaga binini n'ihembe rya afurika aremeza bimwe mu biri muri izo raporo uwavugira ishami ryitaho impunzi ku munsi ku munsi mu butumwa yaduhaye yagize ati ubwa mbere twibaza ko abo batahuka ku gushaka kwabo yamara twaramenye ko akenshi mu bihe bitandukanye ko abo barundi baba bahatiwe gutaha batewe ubwoba dufite amakenga ko hari n'abafashe iyo ngingo kubera ubuzima bubi barimwo mu makambi akaba atakundi bafise bari kugira ku biraba haser yongeye ko ati twarabujijwe gusubira kubakira impunzi nshasha canke gusanura amazu yasambutse amasoko makuru makuru yarugawe urudandazwa rurahagarikwa twarabwiye akatari gake tanzania ko izo ngingo zikandamiza impunzi iryo shami mpuzamakungu hcr ryerekana ko impunzi z'abarundi zigisigaye mu buhungiro zirenga ibihumbi amajana atatu abenshi muri abo bakaba bari mu gihugu ca tanzania mu myaka itatu iheze abarenga ibihumbi ijana na mirongo ibiri barahungutse pyeklaven nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika mu burundi kandi kuri uyu wa mbere hatangijwe gahunda yo gukwirakwiza ibigo byita ku bihingwa ikigamijwe ni ukugabanya indwara zibasira ibihingwa abahinze ntibasarure inkuru irambuye desire hatungimana indwara z'ibitoke ibiharage imyumbati n'ibigori nizo zikunze kwibonekeza aho mu ntara ya ngozi nk'uko abarimyi bavyivugira izo ndwara zituma abanyagihugu barima ariko ntibimbure kugira izo ndwara zituzwe leta y'uburundi yashinze umugambi wo gushyiraho amavuriro y'ibiterwa n'abahinga bajejwe kuzohora bayakoramwo isekeza ryo gusigurira abanyagihugu ryatanguriye muri komine gashikanwa mu ntara ya ngozi mu buraruko bw'uburundi kuri uno wa mbere umugenduzi w'ayo mavuriro nta karuta imana innocent arasigura icyo abanyagihugu basabwa hamwe umurimyi babona akagorane mu murimi we ari nk'udukoko canke izindi ndwara z'ibiterwa azobitura ajanye ico bita ishantiye barabirako indwara iyo ari yo hanyuma babafashe mu kuzitorera umuti babaha inyigisho zijanye no gukoresha uwo muti neza kandi bongere bamenyeshe n'indwara iyo ari yo uwo mugambi wakiriwe neza cyane n'abanyagihugu aho bamenyesha ko inzara yari barembeje kuko indwara zabatuma barima ntibimbure barafise ariko n'icyo basaba leta tubyakira neza cyane tubyakirana akanyamuneza kadasanzwe kuko ni nacyo twari turindiriye cyane cyane ko indwara z'ibiterwa zigaragara ko zidusubiza inyuma cyane mu iguzwa ry'umwimbu kuko mamashi twona akenguruka cyane umugambi mu gihe wamaze kudushwaramo ni ukuri turishima cyane hari abantu bishoboye bashoboye kugura hari n'abandi bato bato benshi badashoboye kugura mwene iyo miti muri iki gihe rero twifuza ko leta ari umubyeyi yodufasha kugira ngo iyo miti n'abantu bato bato badashoboye kuyigura na bene bayironke kugira ngo nabo bararima baze barimbura mu ntwaro aho mu gashikanwa basanga umugambi wa leta uzogira akamaro kanini abanyagihugu kuko usibye imbeshere indwara ziribonekeza ku bwinshi muri iyo komine umuhanuzi wa musitanteri ajejwe ubutunzi bizimana jean claude akaba yizera ko abanyagihugu bagiye koroherwa na komine ikahungukira iyo tubonye abantu nk'aba baje kudushyigikira mu bikorwa byo gukinga kugira ngo indwara z'ibiterwa ntizibandanye zibonekeza turafise icyizere tudakekeranya yuko inzara izohava kugira dushike kuri ya ntumbero ya leta yaho umunwa wose uronka icyo ufungura umufuko wose ukaronka amafaranga ntibyumvikana yuko ibiterwa bimaze kurwara hakaboneka abaganga bakabivura bigakira umwimbu uzokwiyongera umwimbu umaze kwiyongera n'amatiko n'amatagisi komine izoca iharongera akarusho gutyo n'abenegihugu nabone baronke akarusho umugenduzi w'ayo mavuriro y'ibiterwa arizeza abarimyi ko indwara zigiye gutuzwa inzara igasezererwa mu banyagihugu turabyizeye rwose ni nayo ntumbero ya leta yatumye uyu mugambi uza kubera tumaze imiswi tubona ko hariho indwara z'ibiterwa ziyongeranya turizera rero neza tudakekeranya yuko bizofasha bizofasha mu gukinga ndetse no mu kuvura izo ndwara n'udukoko byongere kandi bifashe no mu bijyanye n'amagara y'abantu kuko bazobigisha ingene bakwiye gukoresha umuti utagize ikindi kintu wishe mu bijyanye n'ibidukikije uwo mugambi kugeza ubu umaze gushika amakomine umunani kuri cenda agize intara ya ngozi komine itarashikirwa n'ibusiga nayo abahinga ngo bari mu nyigisho desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika
Washington ijwi ry'Amerika leta ya Zimbabwe iravuga ko itakingiye ikibaba majoro Protais Mpiranya wari umwe mu bibanze bashakishwaga n'ubutabera mpuzamahanga kubera uruhare yakekwagaho muri jenoside yakorewe abatutsi itangazo minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya zimbabwe yashyize ahagaragara kuri iki cyumweru riravuga ko icyo gihugu cyubahirije ibyo cyasabwaga byose ku bijyanye n'amategeko mpuzamahanga umushinjacyaha mukuru w'urwego rushinzwe kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga yemeza ko majoro prote mpiranya yapfuye ndetse agashyingurwa muri zimbabwe temistokle mutijima muri iki cyumweru gishize nibwo ubushinjacyaha bw'urwego rwasigayeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga irmct bwatangaje ko mpiranya wahoze akuriye umutwe w'abasirikare barindaga umukuru w'igihugu mbere no mu gihe cya jenoside yapfuye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri prote mpiranya yari mu bantu b'ibanze bashakishwaga n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u rwanda kubera uruhare akekwaho muri jenoside yabaye mu rwanda mu w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane imva byatangajwe ko ari iya mpiranya iriho amazina ya ndume sambawo bivugwa ko ariyo yari yariyise mu rwego rwo kwiyoberanya inyandiko yashyizwe ahagaragara n'ubushinjacyaha bwa rmct ivuga ko nyuma y'iperereza ryimbitse kandi rigoye ibiro by'ubushinjacyaha byemeza ko mpiranya yapfuye ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa cumi mu w'ibihumbi bibiri na gatandatu iharare muri zimbabwe ubushinjacyaha bwa rmct bwemeza ko prote mpiranya wari ufite ipeti rya majoro mu ngabo z'u rwanda za mbere ya jenoside yageze muri zimbabwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu nyuma y'aho urukiko mpuzamahanga rusohoreye impapuro zo kumuta muri yombi aho akaba ariho yakomeje kuba kugeza apfuye iyi nyandiko y'ubushinjacyaha bwa rmct ivuga ko amakuru yo kuba muri zimbabwe kwa mpiranya yakomeje kugirwa ibanga ku bushake n'abo mu muryango we ndetse n'abandi ba hafi ye kugezana n'uyu munsi mu itangazo ryayo ryo kuri iki cyumweru minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya zimbabwe iravuga ko kuva ku munsi wa mbere icyo gihugu cyakoranye mu buryo bwuzuye n'urwego mpuzamahanga rushinzwe kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mu maperereza rwakoraga yewe ko ibiro by'umushinjacyaha wa loni ushinzwe gukurikirana abanyarwanda bakekwaho ibyaha hamwe n'ubutegetsi bwa zimbabwe bashyizeho itsinda rihuriweho n'impande zombi rishinzwe guhuza ibikorwa by'iperereza mu byo ku ruhande rwayo leta ya zimbabwe ivuga ko yakoze harimo gushyiraho itsinda ryihariye rihuriweho n'inzego zitandukanye rifite inshingano zo gukora iperereza ibikorwa byaryo biyobowe na minisiteri y'ububanyi n'amahanga n'ubucuruzi mpuzamahanga itangazo ry'iyi minisiteri rivuga ko amakuru avuye mu iperereza yagezwaga ku biro by'umushinjacyaha wa loni uko abonetse muri iyo mikoranire leta ya zimbabwe ivuga kandi harimo n'uko icyo gihugu cyafashije mu ruzinduko rw'umushinjacyaha wa loni wabonanye na ba visi perezida babiri b'icyo gihugu bavuga kuri dosiye ya mpiranya minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya zimbabwe ikavuga ko ikirenze kuri ibyo zimbabwe ariyo yatanze uburenganzira bwo gutaburura ibisigazwa by'umubiri wa mpiranya igihe byakekwaga ko ariwe ushyinguye mu mazina ya ndume sambaho kugeza no ku gutanga uburenganzira bwo kujya gukora ibizamini bya adn muri laboratwari yo mu buhorandi leta ya zimbabwe binyuze muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ikavuga ko itafashije urwo rwego rwa loni gusa mu bijyanye n'amaperereza ahubwo inafasha leta y'u rwanda binyuze mu mibanire y'ibihugu byombi aha igatanga ingero ko yakira inyandiko mpuzamahanga zisaba iyoherezwa mu rwanda ry'abakekwaho ibyaha kandi ko zigeze ku ntera zitandukanye zikorwaho minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya zimbabwe ivuga ko bihabanye n'inkuru zirimo gukwirakwizwa ku bitangazamakuru byo kuri interineti n'imbuga nkoranyambaga ko icyo gihugu cyaba cyarahishiriye umunyabyaha ahubwo cyo cyafashije umushinjacyaha wa loni mu gutahura mpiranya itangazo ry'iyi minisiteri riti twemeye gukorana nabo kuko ntacyo twari dufite twagombaga guhisha iri tangazo rigasoza rivuga ko zimbabwe nk'igihugu kigendera ku mategeko itazigera icumbikira abanyabyaha kandi yakiriye neza imyanzuro yavuye mu bizamini bya adn by'uwakekwagaho ibyaha urakoze temistokle mutijima hano turangirije aya makuru hamwe na mukubiri ya baro wamfashije kuyabagezaho tubifurije umunsi mwiza dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi munsi uwibarira yibeshya agira ngo nyiraburo ni nyirasenge ni byiza rero kutirarira mbibutse ko nyiraburo ari umukobwa wa ndabarasa akaba nyina wa nyiragaheka umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
babyaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha mwaho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu mudenderwa mudereri ndakasharishari kashirangabo kamazima kano kuribura ingero utizimba mu kirago nibutse by'amashuri maze mbyumva nk'ejo bampa icumi n'agakene kubaho umuntu umugabo ye ngo basore n'inkumi mbirubyiruko abana n'abasaza turabazirikana waho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu pe ijwi rya amerika ijwi rya